we know every Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is already high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria, so Nigeria will. community. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. We a million miles. Let's start right my people i salute you and welcome una this beautiful morning to inform me radio the number one online radio station where they give una the correct information undiluted hmm? and where they do wetin they train us to do where they eh, eh, they give information they educate and of course dey entertain na uh, the assignment wey dem give us be that na im we say make we come do am and dis na una program state of the nation this morning my name na olayemi no be only dey inside studio my brother dey inside studio here with me make una hear im voice before we go continue dis uh, beautiful beautiful morning mm bros <laughs> everywhere. Uh, every, Amele, hear your voice. Okay. <laughs> <laughs> everywhere where you're gonna hear my voice this morning, and they say, Una, good morning for this wonderful day where we take the start the new week again. Uh, well, the um, month of August, don't they run, they close up. Oh. They pursue September very seriously for for your own face. <laughs> and at the end of the matter, I want make we understand say, if we say nothing tomorrow before we go do the right thing, Eh, you go discover say na so e go still count this year 2021 go end so na im make us dey always try to dey do this thing na this one we take welcome una my name na adeomo akawo i dey salute everybody this morning alright well since we start to enter studio e get one thing wey we dey always talk say this this um, station and all our programs na programs wey dey help liberate us from mental slavery. slavery. The programs they help us, They enlighten us, They open our eyes to things wey we no dey see before. The programs they help us They look not just the smoke but look under for the fire. Yep. Now waiting, we day here for me that and we wan use this opportunity thank everybody even as my brother don talk all of una wey dey lis ten to us all over the world we wan thank una say una still dey with us and i still wan use this opportunity appeal to una say make una continue to dey share this radio station with una friends go google play store download the app you fit download our podcast all the ones wey we don do since download them, make you dey lis ten to them. if you get question or you get information for us use our twitter handle use our i say twitter i uh, forget say they don block us for now eh, our whatsapp we get whatsapp we get eh, facebook we get instagram page send us message for there we go get am and this radio station dey open for sponsorship This one be like assignment for us mm-hmm. but we need sponsors for us to go far we need partners uh, yeah. e get wetin dem dey talk say if you wan if you wan go uh, how dem take dey talk am eh, for journey when the journey yes yeah. Uh, we the the truth be say for us to fit spread more yeah we need partnership. So, therefore, make you send us information on how you fit take partner with us for this uh, radio station and yeah. any of the programs where your mind day to sponsor i just want thank una once again both those wey dey abroad and those where they for nigeria with us yes so life goes on as long as we get breath life goes on but i no go fit start without making dis uh, clarification between political and <laughs> and uh, traditional power political power na power wey dey obtained from the people, and it must be controlled by the people. politics no be we get am we borrow am wetin we get wetin we dey used to even before dis people carry politics come give us na traditional our traditional heritage therefore wetin be traditional power traditional power na power wey god give us na god give am to us and na our heritage e be na our birthright e be and e dey your hand and my hand for us to enforce am yes when i say for us to enforce am i mean for us to enforce am make we no dey allow politicians dey desecrate our traditional institutions make we say enough is enough make the youth the elders everybody come together make we wash our hands if you know say your hands dirty before wash am ask for forgiveness but e don reach the time wey we go do the right because if we continue to dey allow politicians dey knock our heads together na we go lose o oh. see over the weekend na the politicians wey dey wey go dey do say na enemies dey be when something bring them together they dey forget say they be enemies o oh. meanwhile the common man go dey fight dey insult dey kill themselves because of politicians mm -mm let us all join hands together make we uphold our traditional institution ah oga adeomo <laughs> you know my matter for this one yeah yeah yeah uh, you know my matter for this one so very very seriously hmm, i no dey play with am at all that one i know too well i no dey play with no no no even try am come rubbish our traditional institutions anywhere wey you dey you be stranger for there if you no go back go uphold and enforce our traditional heritage eh <laughs> you you go become stranger for that your place Yeah. stranger because by that time foreigners go come take over seriously It'd be like wetin wetin they nearly do <laughs> for one one one of di eh, states eh dem mm-hmm. wan turban person no be in place dem go turban am carry am go in place They come dey turban am say na eh, so so so so of that state of a kingdom haba aye. abomination according to igbo aruememo <laughs> abomination real abomination so make we no dey play with all these things again una no go understand why we dey emphasize all these things because na dem na im dey cause the issues wey we dey get whether we like am or not we know say life na spiritually e be yeah, and the spiritual na im dey control the physical so if you desecrate your traditional institutions wetin you think say go happen you go just dey open for any tom dick and harry to come kolobi yeah. wetin god give you abeg make una wake up make una shine una eye wake up shapali shapali. <laughs> All right, john ogade omo no mind me this morning no ah. as as the thing dey touch me eh, as the spirit lead <laughs> <laughs> una still dey listen to state of the nation and inform me radio this dis eh, beautiful morning okay many things dey o state of the nation oga omo, we dey borrow we dey borrow money no dey money no dey inflation you know say cbn cry come out one day say even money wey dey for circulation now say the thing don reduce wetin eh. dey happen we say money no dey na so so borrow borrow borrow we dey borrow and yet just over the weekend one airport dey filled filled up for private jet private jet private jet na one naira abi na one kobo oga ah, ah. omo. okay private jet. i don forget that uh, small old woman wey dey carry me around i don forget one document wey i do for inside. <laughs> private jet yes we dey cry we dey cry so where where all this money from dey come. i wan first uh, salute the the atuase of uh, Ishekiri Kingdom. Oh. Congratulations on your new coronation. Oh. This thing. Handsome Bobo. Yes. Your Thanksgiving yesterday. You still be in uh, ah, despite say you be king, you still be in to Edo. <laughs> so I want really salute you. I pray say may God really give you the strength, the wisdom, make you take carry on the on the very right angle as you take start now. to when you go grow old for that seat to take carry the Shekiri kingdom and by extension the whole of Wari and then the whole of South South and Nigeria to the right direction because of you. Uh, God will give you wisdom, God will give you the strength and good head make you take. Where others will make mistake, you go get wisdom to take past them. ashe na so god na wetin dey say make we tell you this morning be this <laughs> yes eh, inform me radio na the message wey they get for you today na be that one hmm. yes so my people we don see am say over the weekend hmm. eh, eh, who who be dey say kano airport because of the bishi marriage when buhari son the president of the of the federal republic of nigeria and the emir of bichi oga tell mo wait o pause okay you know you mean say the king not get eh, staff of office dem not give am staff of office since no till now till that yes okay ah, you know sir i dey like to eh, uh, put put dots together eh. <laughs> go on yes <laughs> so you should understand why that thing even take place eh it was a political connection now first of all that marriage for no hold despite say the two of them meet for london as they dey go school the girl study architecture The young man do whatever he finish and then e come return The question is all this why e dey struggle because the state governor no wan recognize am but as he don reach this level now you like my daughter abi first of all see the road where you go pass to take make sure say hmm. you fit collect this girl from my house forget the issue of the five hundred thousand naira bride price wey dem pay five hundred k but first on the airport dem bin dey talk say na 500 eh, private jet but later dem come say na fifty. but any number wey dem be i wan do some calculations ma give you paper and biro. Eh, because you know say right now my hand get pikin so <laughs> the writing issue now don get kill leg for my body but because of that i dey quick store am for brain. i check and i come discover say for you to rent a private jet hire a private jet for one hour is five thousand dollars. Hmm? yes it's five thousand dollars then if the private jet can take up to seven people seven persons at a time say take carry them go somewhere it, one hour is ten thousand dollars so the number of hours when you stay multiply by the number of i mean multiply by five thousand dollars and no calculate naira o do the conversion by yourself with one five hundred and fifty naira man just short am five hundred and fifty naira make you take know wetin all the state governors wen at ten d that thing and all the ministers wey go there how much how much they spend we never talk this one na just this one o oh. to rent we not talk about the one wey dey use a private jet take travel go for oga cbn ah, birthday outside the country o oh. no we never go there hey we never go there now hmm. again for you to pay fan because if you park if you land for airport and the plane no take off immediately e dey stay for somewhere e get where dem dey call hangar where dem dey put plane hmm. e get how much you suppose pay to fan now according to check check people come dey paro say dem go come bypass but one of the officials for kano airport come tok say all the necessary payment for all the private jet was made which means dem use am generate revenue so kano airport fan no suppose tell us now say something no suppose enter there. say go treasury account that is if we still dey use am <laughs> no i just dey talk o oh, if we still dey use am o -huh, i know say na wetin we take sing the glory of god that time when we take enter office be that hmm. but the question here is this country dey talk say dem no get money to pay medical doctors when they go on strike no money to maintain roads na im make dem dey do wetin we dey call concession of roads when dem wan see build uh, toll gate put no road went well for nigeria especially the south south middle belt and all of the southwest nigeria yet all of dem shatter plane comot for dis their state go dat place when you check wetin the whole of that wedding put together from the feeding the everything put together you go know say yes all of this despite say people dey always dey vex from different different angle we are always looking for how to please the man wey dey center to get their own share na im make them make enough of these sacrifices when i first see the committee of people wey dey plan that young small boy marriage i can't imagine a city governor wey get work wey he suppose dey do for e town e state when people do election for e be am city governors mm. sit down dey become committee members on wedding planning that thing first ask i i first dey man when i check i dey ask myself say wetin dey go on for here we still get government dat na the question wey i na the matter when i make me dey talk am be that thank you for even saying that thing directly now i come dey ask say eh, na one government come dey rule the whole nigeria abi we get different governors and a president then we come leave the issue the matter come carry my eye come go somewhere maybe not be everybody eye go there the former senator shehu sani come ask question say he check the whole of this wedding wetin nigeria custom dey do for border because na foreign rice dey cook for there i <laughs> dey quote who talk am o ah, ah. yes uh, uh, He uh, say wetin nigeria custom minister of banditry ah, no no shehu sani okay shehu oh oh oh former senator senator e say if they dey talk say rice wen dey border no fit enter nigeria if you go benin republic border rice no fit come in go lagos you no fit carry rice enter nigeria mm. how manage foreign rice take dey that wedding when they eat because no be rice wey get stone no be nigeria rice i dey quote the man e come say where is nigeria custom what have you been doing there and how come this rice escape you enter where they for cook am. oga adeomola not be only dat one what of di video wey come out the kind songs and the kind dance wey dem dance for the dis thing where their religion and their police hishba matter now a lot of questions dey then the next question wey i wan ask you don dey force nigerians to abide by covid nineteen rules all this while where was covid nineteen rules obedience in the whole of that wedding okay for that day covid nineteen went on vacation e no dey nigeria and then lagos come sit down dey record 503 deaths ah you dey try reduce you dey use covid nineteen reduce the population of lagos number so that make dem tok say during election di pipo wey suppose do the election don die finish what are we trying to do in this country why the whole of this game is or okay may i come back dem don point hand to me say spiritually say i dey speak english abi wetin make all these games dey ground if na me wan do wedding dat day i know say dem for eh, nscdc for tell me say uh, if i no abide by covid 19 hmm. laws say how people take obey the covid 19 social distancing na be physical distancing when dem say make dem do hmm. how dat place take adhere to dat rule dat day so when you look at the thing people are just we just dey borrow money on innocent nigerians head dey lavish am on things oh, wey no get meaning you see na this one i dey talk say you you you get the money you don't have to buy the things you don't need to entertain people you don't know mm. and na that thing dey always bring wetin we dey call debt and that is why nigeria is indebted mm. nigeria is borrowing money they don't have to buy the things they don't need to entertain the people they don't know you know bros no vex no as you dey talk now eh, this borrowing of a thing money wey we no get we dey borrow we dey use am the one wey we come get nkor the one wey dem dey take from the people through vat and all that wetin dem come dey use the money do you eh, know eh this one don dey carry us go eh, <laughs> yes dey carry you get because the federal government dey make so much money from vat yes now right now you know say uh, the governor of uh, rivers state yeah uh, carry the matter yes he carried the matter go court court and the winner. Yes. dem talk say federal government not get the right to take um, collect value added tax eh, value added tax What would they call vat say they not get the right but the oga of frs im dey try to appeal say no say eh, make federal government dey collect dat vat up to di extent say e dey tell di rivers state pipo say make dem no lis ten to di eh, governor so make dem continue to dey pay dia vat oga adeomu di money dis money wey we dey pay because na you and me dey pay yes dey actually pay di money we the citizens of nigeria the indigenous people of nigeria na we dey pay am meanwhile um, statistics don also show say most of this vat dey come from a particular side of the country of the country and dem dey spend am more on on the side wey no dey even come wey no dey come wey be say na ten kobo and the ten couple wey dey come soon. I go still find out say na from people of a particular side the businesses of people of a particular side yes na when dey that side when dey that side so na dem generate am generate this this thing oga ademo wetin we dey use this money for because we dey hear mm -hmm, say the money dey enter voicemail e dey enter say na kill and divide mm-hmm. na im the thing dey be mm-hmm. wetin we as the indigenous people of nigeria suppose do okay. Uh, seeing that the same people wey dey collect all these things for us say na dem dey use say na dem dey use private jets yes na dem dey go all the fancy places wey we no fit go chop all the food wey dem say make we no chop uh, drink all the drink wey dem say make we no drink dance all the dance wey dem say make we no dance. <laughs> eh? oh. so ah, according to wetin dey really happen this one dey bring me back to all animals are equal but some, some are more, more equal, equal than, than, the others. than the others yes what do we do as indigenous people of nigeria. first i want make we realize say when uh, oga wike win that case the governor of Rivers State against FR, Federal Inland Revenue, Revenue Service. When you win them, they not say na something they vanish from their hand. You know, two things now they vanish from FRIS uh, eh, hand. So when it be one, uh, stamp duty tax. Mm-hmm. When uh, according to them, nine post nine say na them get them now them suppose they collect them. Mm. When they go court, they say na nine post nine go they collect them. because nipos don discover say even when they collect their own stamp duty money They no remit am to them for them to remit to single treasury account that is if e still dey in operation and then the matter come finally come comot for their hand nipos time to for you to chop your own and then they come look again vat again wan come vanish again na the mm. guy paro say wetin pay to me but they don't forget say as soon as they win that case the next day the state house of assembly sign they pass the law and wike sign both into they pass at anti-grazing bill open grazing bill to mm, law mm. and they pass tax vat payment law mm. into law and na di two e sign so it's a constitutional matter already now because while the case was in court the house of assembly dey sit on the matter now the question is federal high court na im e determine dat case dem say dem no go appeal and make dem no forget say di appealing case get number of days wen e go elapse and so di question is dis if i go pay to state my vat hmm. then you come sit down know say River state na oil company state federal government know wetin dem dey collect from there since make we forget whether dem dey use am work at all first of all okay you know say e go come increase the igr of the state na triple e go come be now from all oil companies and all the whatever wen dey go on for mm, there mm. by the time they do a total collection a calculation of wetin they actually internally dey generate from vat they know say na huge sum na im dey go and then they need to na im the oga quickly shout say we dey lose this thing wetin dey be our own for inside because there is a percentage to keep there is a need for us to keep it and we no go let am go and that percentage keeping wey dem dey take wey dem dey call running cost mm. na guys, dey always share am and because of that dem need to fight quick quick but as the matter be for now not be say i dey rivers state o but i know say wike no go let that matter go e go tell the rivers state government collect vat from all the companies all the businesses however if fris come now federal inland revenue service come dem tell you say we don pay see our receipt and mm. document of mm. payment from the state you go and meet state whether state go give you if they choose to lock up anybody business me i trust the man go go open am but <laughs> you remember you i know say subsequent issues don first dey ground when the man for fight federal government and he get e stand now let's come back again if the federal government know say to me simple thing in nine, this matter take if your own court talk say you no get power to collect this thing you come go again dey go appeal appeal never determine why you come dey force the people to give you back the payment hmm. so you suppose understand say uh, e no get <laughs> e no get uh, power for now where you wan take force anybody to pay now let us come to the way the usage be during election in 2019 firs firs in their hand that is more. when they talk talk say over four billion naira waka comot till today dey kill am because who dey give o make e go take vote o who dey give o who dey no who come hmm. talk say no collect o hmm. na so the matter who who who waka so tey nigerians refuse to ask say why that money dey with frl eh, four point eight go dey with these people when they were supposed to have paid that money to the single treasury account yet the money wey dem fit collect from wetin we dey call stamp duty dem never remit am eh. till now dem <laughs> get their own personal account if the answer na yes how dey take am dey return to federal government to work hmm. when dem do calculation i remember one document when i dey check when dem do calculation over five point something trillion naira never dey remitted from nnpc firs and other mdas dem never remit about five point something trillion naira how much be nigeria total budget thirteen point something trillion if you no remit if you remit five almost six trillion naira by the time you now do because simple courtesy show say if i get five hundred thousand and i that one dey my purse i believe say i suppose dey use that one first until the one wey i dey gather go come reach which means we no suppose even dey borrow Bond. yet because i know say nigeria on monthly basis no dey share one trillion naira the highest wey dem don share recently na seven point two five billion so how dem take sit down when they go talk say somebody no remit to government almost six trillion naira yet you dey go borrow on daily basis then the minister go come come out come talk say two ministers first favour the issue of borrowing one talk say nigeria will continue to borrow to to upgrade infrastructure <laughs> and then another one talk say borrowing is good <laughs> i i don understand and yet you know say these people no remit this money to you and yet borrowing is good now what wetin be the function of the indigenous people of nigeria if you send pikin go school money wey you give and to take pay school fees buy textbook take do hostel accommodation he can't dey sleep under tree in no rent house which means he no pay for accommodation he no get textbook to take read he mm. no pay for school fees mm. you will not send the next money Mm. What are we trying to say? Nigerians are paying taxes every day, and the government is not using the money is not being remitted. It's just running into the pocket of some people. I, I am thinking that Nigerians should go on tax holiday because it's the right of the Nigerian people. See, you get what I they read about Canada recently. Uh, sorry, say I go deviate to know. Canada talk say because of the way their policy be, say if you they pay tax during COVID 19, you are entitled to some percentage be paid back to you too for your upkeep. And then, for the fact that you are doing a service to the society, let's assume, say, whether you dey trade or whatever you are doing, you are working in a hospital, whatever, yeah. you are entitled to the tax you are paying. There is a percentage that should come back to either your siblings or your child for the upkeep because that thing dey part of why you dey make payment so the government has a percentage they must pay back to you for your child upkeep nigerians no dey give anything to anybody the government does not even give light they don give water wetin you come dey use nigeria no road no road nothing no job no nothing nothing no no indigenous nigerians so, are not enjoying any anything any any any social amenities from the government so, and yet they are paying taxes so so, so it's why, like why we can't they pay vat yes we, why the vat we dey talk about vat now yes eh? other taxes other, dey other taxes uh, no, I, I, we just use vat take like eh, discuss the issue okay uh, e come what about the the state wey e be say dem dey do double taxation dem dey do uh, eh, dem dey pay wetin we dey call consumption tax. Oh, oh, oh. you go pay consumption tax you go still pay vat it's killing. and one one one one state don even talk now say they wan dey pay emission tax fct talk say generator go dey pay tax now. when you no give me light. Eh, they say for for you our, they say for you. as uh, eh, civil societies. no ma now here and they talk about the issue of violation of human rights all this why people say they don't understand why now the fct minister say nigeria he say nigerians uh, fct mm. say if you get generator and they they smoke they come you mm. you need mm. to hmm. pay between two hundred and one hundred thousand naira every year yes annually for the smoke where you they give it to the air now the question is did then you we, give we, light we, to the people should fast, we should fast make them give light give us light twenty-four hours so that people will stop using gem because me i'm not even happy buying diesel every day uh, the money we are using to buy diesel is to, it, it, on its own e dey high the yes even inside the diesel you when you when i dey take run my business i still dey use i mean from my business i go still carry money go pay nepa bill when dem eh. no give me mm-hmm you understand and, which and, means and then the government still dey talk now say, say you go come pay for the smoke <laughs> you understand they no give you light wetin you wan use the money for smoke do you wan dey plant trees abi you wan dey clean the air mm. you get balloon wey you wan take dey collect my smoke so you see we people the indigenous people of nigeria you quoted something just now when we were starting you say political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people the time have come for nigerians to control the political power mm. because the policies of constant collection and no execution constant collection and nothing to give back to the society that time has co- need to stop the time has come for it to stop nigerians need to realize that for too long the government has been robbing this one i would call daylight daylight robbery and then when dem wan do the robbery dem even dey carry police and army follow body follow body say if you not pay they go see your business yes it's robbery because they are na them choose the lawyer when i mean na dem choose the judges when sit down for office if you carry the case go court see see and still politics politics yes ah! you understand in every angle if you talks okay if i am paying taxes na the things wey i suppose benefit from this area be this. now i no dey see them for that reason This area no go dey pay tax the judge go still tell you you have got you done wetin dem dey call wetin dem dey call tax invasion because na dem give am office mm. otherwise the next day im work go end so you con see now say the nigerian the indigenous people of nigeria need to now wake up and control their political power for good policies that is not anti people but for the people for the people mm. programs when it go help to improve the life and well-being of the people secure their life give them what they need to get before they can pay for what they should pay for mm. it's the simple truth if to say nigerian look eh, let us be very sincere when they design abuja they say if they do soccer away for everywhere time go reach when e go get issue they do wetin they call central sewage just mm. central sewage mm. ideally the design was to create a recycling plant yeah. but Where all the houses in that city including the hotels mm. their pipes are channeled into the the things that take it to. suppose suppose supposed to be channeled. channeled Uh-huh. now I na the ideal design hmm. of di city the reality nko you know say like no we eh, dey get the reality and the ideal situation now the ideal situation na im give that design but when we talk about the reality me know say some people get suck away for their compound and at the end of the matter there is evacuating machines when they dey cut septic tanks when they come mm-hmm. come take the thing mm-hmm. away mm. otherwise those companies were not supposed to be working in abuja wetin you no come evacuate from my compound when i no get socket away. so we dey design things wey no dey work. yes. so that those wey dey chop the money go continue to dey chop the money. so wetin i use that one take bring come out the paperwork to do things will always be there but, but the workability of that same paper. Mm -hmm e no dey ever go anywhere but dis na the same people when their own private businesses dey succeed o e dey possible for am to work you know they want it to work see nothing stop in fact e just be like when person dey tell me say insecurity i dey always tell the person say remember abacha west because you don take us yeah you don take us so no <laughs> i just quickly use am talk because which means for it not to work na government deliberately do am not to work that is what i'm trying to say hmm. so for vat for the taxes people are paying value added tax in whether for river state and any other state because the judgment say in any other state they do not have the right na the judgment it was in favour of all the governors o. Oh. Mm. yes he only took FRA, eh, you see, if when it take Federal Inland Revenue Service to to court, it took all the Federal Inland Revenue Service in Nigeria to court. Now you mean not the only River State own, and then when they were na passing the now. yes, na federal, federal, yes. So, so when it was when they were passing the judgment, the, the judge knew too well where it was, that it was a federal matter, and so he now said they do not have the rights, neither do they have the constitutional backing to collect VAT in any other state in in rivers or any other state so by implication even in edo delta bayelsa uh, kogi benue oh. ondo lagos dem no get the right to collect vat that was what the judge that was why the whole governor celebrated him they congratulated him and told hmm. him thank you bros ah fact, you don help us o. Oh. Hmm. now if the governors want to be collecting vat their own no say we dey quickly get the brain to design method and ways to take get matter the question now is are they ready say those wey pay vat to them, if firs come for those people they are ready to defend them. Defend them. na here be my question for the governors when they plan to go collect vat because i know say federal inland revenue dem dey lock up person business mm. They dey carry police and soldiers They go even leave one for there make e guide the key so what with the governor of that state when he don collect my vat now wetin he ready to do for me because you no fit use my vat work for me uh, federal no gree use the one wey you collect as a state you no use wetin you go wetin you go do if they come to lock my business up so na here the state governors need to come out and explain the matter plainly to the indigenous people of nigeria no be to dey fight say na me go collect am and yet the work wey you suppose do after you don collect you no wan do am mm. so all of us need to open our eyes and then we need to make sure if state governors come please anywhere you dey ask the question you dey collect my vat yes mm. if firs come and they wan lock up dis shop you dey there to come and tell dem to mm. stop if the answer na no then make i keep my vat first until the law talk again say see who i wan pay am to. na something na e just carry come out dis morning so All right, my people, now they listen to State of the Nation on Inform Me Radio this morning. Yeah, we don't touch so many things. We don't talk about the private jets We land uh, Kanu Airport um, over the weekend, and <laughs> and they were all coming up from state account. Okay, uh, okay, I must say. <laughs> no, If a, if a city so, governor travel, they, were, they were coming from uh, uh, state state account state account because okay. if, a, if a city governor travel, minister, money where wey supposed to do projects for your state, no, no, and dem use take travel take uh, take a private jet you you know what na dem get the private jet. but what if what if na according to check check when they get mm. all the companies when get those things they said oh, monies were duly paid by the companies that la that up i mean for for fun the mm. companies paid the due process the only plane when no pay landing cost and whatever when they do the mm, document mm, for them to park na presidential plane. okay na only that one yes All right. alright una don't hear from oga adeoma <laughs> ah, the total write up dey everywhere. and uh, uh, inform me radio this <laughs> morning <laughs> yes uh, we they laugh about am but this now very serious matters because you know when we dey talk say you put a round peg peg for square O, and they draw them now e no mm-hmm. fit now no space dey always dey or you put uh, square peg for inside triangle triangle hole e no e no make any sense but again if person choose to do am whether e make sense or no make sense e mean say agenda dey oga dey yes yes yes yes e mean say agenda dey meaning say uh, na, na your own be that wetin i wan do now i wan do if you like go knock your head for olumoro that is the thing <laughs> you get and e no dey healthy with it people dey quiet people no dey talk come out again but by the time people wan react we dey talk about being reactive and eh, proactive na that time na e we go come dey talk say ah why people do this kind thing a lot of people don dey watch dem dey talk dem dey see all these things coupled with the fact say people dey sue federal government and uh, some key people concerning say mis misappropriation of funds mm. sue the federal government sue the president sue Um, the attorney general and the minister of finance minister of finance dem dey sue them. we no fit continue to dey pretend say all is well if you put somebody for somewhere as a business person oga adeomo you put somebody for somewhere make e handle something for you and you see say the person no dey handle am well why you no go change change am sharp sharp except you put the person there to actually make sure say the thing no work no work well yeah because if the current government no wan do anything about am then if me wey be olayemi come conclude now say okay the motive of this present government na say dem no want make anything work say dat na the motive you right you are right will i be wrong no Oga ogadiomo okay i just say make i because example dey i just i okay example dey already i just say make i bring am come to the fore so that make we dey reason the things wey dey happen and as we dey reason god go give us wisdom on how to take uh, Uh, make things better for us and for our immediate communities back to the table oga <laughs> still state of the nation this one now we don we don enter our own place but before that time e get something wey happen over the weekend during the coronation or abi after the coronation wey wey dey trend right now mm, wey uh, eh, the the former president olusegun obasan obasanjo uncle shege yeah, as we dey call am <laughs> say im come go front of the newly crowned king of warri say e come go kneel down and people come dey do mm -hmm. i know say you na uh, traditional somebody <laughs> coming from where where where we come where from we come. <laughs> back to our root wetin be the symbol of that thing na na na bad thing because people dey talk na bad thing e be or wetin i no know give me your uh, insight me i get my own uh, insight Yeah, yeah, -huh. and my belle dey uh, bubble me uh-huh. <laughs> but make make our people hear from yeah thank you very much uh, the former president oga olusegun obasanjo when we dey always call baba mm-hmm. is a father right now a grandfather a, a grandfather and, and a great grandfather a great grandfather and apart from that, not be just person when they work for only nigeria they work for the entire africa and by extension the world now you don't see the good the bad and the ugly hmm. and most of the things when e know even most of the people when they even they criticize why e down before that guy no even know them. Hmm. so hmm. first of all in they see beyond where they dey see rich. then let's come back again to the matter first question we need to ask why e no go kneel down before that guy on thursday before that coronation day or before the thanksgiving day why was why was the dobale not before that day because at that day he was his boy the young man was just a young man he was just a young man people dey go dey talk say how four years old man dey kneel before thirty-seven years old person reason why they spoke to that level na the value when they place mm. on our tradition on our tradition meanwhile if that same young man was the governor of delta state they themselves will always need them for him to pass <laughs> yes ah, ah, ah, politics, uh, uh, uh, politics. Mm. because of the value they feel they could place on politics now let you see where we for they lose the control now oga obasanjo na old man When e know wetin the custom and traditions really be hmm. the politics wey we get today the custom and tradition of our people dey far older than political power far too older than it and then two the young man wey sit down for that seat is no longer a young man sitting as a young man the man dey represent ancestors that are even older than Obasanjo. The throne when he sit down, the, I no see the man bowing before the person that he was sitting. He was bowing before the, the powers and the people, or should I say, the tradition that is even older than the man mm, himself. Mm. and so when you have a value for a particular thing you do everything make to make sure you adore it you you you you present you let both your physical and the spiritual to make sure say uh, there is get one language when i bin wan use mm. now eh, eh, upholding traditional upholding traditional authorities and so na wetin the man do be that. and i hear many young people for dey lose am ah. na here we for dey lose am when i dey see young people, even old people, dey make some kind comment yes on on on traditional rulers rulers e dey i no talk say some traditional rulers say na dem put themselves for that uh-huh. but even at that see e say na wetin you wetin you give na you dey get back oh. if you know the implications you no go even say make you wan go eh, to the level of such see even ma even as as this matter be even if that boy na twelve years old that young man yes if let's you, assume you, you forget uh, we get one, uh, young, oh, one young, young, young king, king. It, it don become uh, man, now. man now say let's assume say he was he was just ten or twelve when mm. they hmm. take crown that mm. guy and i get there i will bow before the throne you know why i no dey greet the person when i dey see i dey greet the the authority, the, the authority when they there why make nigerians dey always go one year imprisonment if you slap police officer Now here we for the lose. The, I don't know why we know the great reason. If you ever listen to a judge judging a case or fighting a police officer, the law says now one year imprisonment or ten thousand naira option of fine. Wetin make am if you cut the button of a police officer, you slap am na twenty thousand naira option of fine or one year six months. Why? They say you are not beating the man you are saying you are beating the country. if that can be like that. if that can be yeah and i just had to use it mm. as nigerian police force don be reach to the point say they go tell you say oh boy do transfer you <laughs> no fit still slap am for street otherwise one year imprisonment or ten thousand naira option of fine for slapping a policeman when even manhandle you how much more a traditional authority when is even far older than even my own grandfather why will I not adore and and, and uphold, uphold. it? So when Obasanjo did that thing, I personally knew that he's a man that knows what he's doing and mm, knows where he want mm, to go. Mm, mm, and funny enough, do you even know one funny secret? People don't know. The young girls are shouting, "Tomorrow you will go church, go to disturb God." The man got a blessing. He left. You are discussing him, and you go there and stand and talk to the king. You take a course home. <laughs> and then you'll be discussing, you'll be disturbing God for things you would have conveniently just received without. You know, somebody they talk. He say when a great, when an old man say, "My son, it will be well with you." Things are even difficult before it become well. Mm. Let alone the one when the same old man say, "It will not be well with you." <laughs> so, how do you think it's going to be? when not me and you know say the angel wey no wan make the the devil wey no wan make things well well na plenty pass and na dem dey roam around So what I'm trying to say is the indigenous people of Nigeria should start to have a serious value for our traditional of office holders. They should even the even even if it's just a chief. Mm. I not talking say he even be king yet. Even if not chief, and is bestowed with powers to be able to do things to make sure there is peace in the society, people should value them. Let alone the man that is even sitting on the throne himself. I want to let all the, all the all, anybody when they ask that question, say, mm. make it know. Say, Obasanjo know beyond what you know. Mm. And mm. then, you see, one funny thing people don't even understand. Yes, they don't even understand one thing. This young man, when they come, they, as soon as they, they do waiting, when they crown him, e cancel the curse the curse wey im papa and and im papa uh, associate and friend and brother yes really cost on the country this young man go there go do something to make sure that curse go be laid to mm. rest and then using his using his authority one thing i I wan make we quickly understand one thing if na power when you buy you e no go fit alter that statement so so so true oga dem if na political influence e take get dat seat e no go fit if e try am di ancestors will fight him on di seat but because na di gods of di land choose say see who you be na you go take that was why he had to now use their own their own tongue to take Hmm. now when the same man wanna dey criticise no know what this thing had done to the country is coming to now pay homage una dey here dey criticize am i say no beyond una hmm. and so to me baba thank you for even kneeling and because na yoruba man wey dey understand what tradition oh, is oh yes oh yes i i think should i even use yoruba or anago uh-huh, because that is the real word that's supposed to represent them he knows wetin may be of to be in a traditional seat so he had to uphold it so the ones when they criticize the man no even know the value of traditional seat na im make them if nigeria must have solution we need to go back to our tradition the present solution to the problem we are all going through na our tradition. i get one question before we comot. okay. you know say i say they just give staff of office to the uh, emir uh, emir Obichi. yes uh, they, as they go marry wa eh, as a daughter. as they marry him daughter. must a traditional ruler be given a staff of office by a politician for him to function. Uh, thank if you. he is not given and he is still a traditional ruler wetin in and in pipo eh, eh, yes eh, sharp sharp you see na here we dey come back to our definition political power na power obtained from the people and must be controlled by di pipo while mm-hmm. traditional power na power given by god na right and must be enforced by the people. we dey not say it must be enforced by politician correct so staff of office not be be authority to speak but to the governors na wetin e give you say make you take the act and the truth be say that tick when they hand over mm. is a representative of say we go dey pay you okay e no be the power wey di seat give you to take do wetin you wan do for your community for your community and so anybody when dey ideally it is the people once the people choose their king and dem crown him mm. the powers are already with him to act now because we dey the things we suppose do for our king mm. we no dey like do am we dey shift am to government na im make people dey look for staff of office and so so the the the emir of bichi when he go collect uh, when he collect staff of office after because of uh, maybe when they negotiate mm, mm. say governor give this guy because of uh, we dey marry from her how mm. they go talk say we wan marry from her he no get he no get staff of office staff of office he no dey get anything from the government from the government na that thing na document to receive salary to receive from the five percent when they come the local government where e dey okay na my own take be that mm. in fact if let's assume say you even crown the atuwase of shekiri land you give am the people don crown am and the governor of the state no go there give am staff of office he can speak and tomorrow morning the governor will no go to work <laughs> because e power dey with am the real power of the land are with him not the governor the power wey dey with governors you remember this na this na where we we dey miss am we need to differentiate yes political and, and traditional, traditional power. power all right. <laughs> well my people make una remember say we still get state wey no get commissioners and we no get <laughs> local government chairmen we no even get councillors and yet the state dey run where the money where, where money where, where they dey run go wetin dey go wetin dey happen anyway uh, <laughs> until we meet again sha. i wish say be that. My people, my name is Adiomo Akawa. They salute everybody this morning as Nate join us. Mm. All right, my people, now they listen to State of the Nation on Inform Me Radio this morning. Uh, the things we will talk, I want to take them to heart, too, oh, even as we they laugh over them. So, but now the truth now we just talk. So, we need to differentiate where political power dey and our traditional power uphold your traditional values and authority because that na the only way wey we fit take make our state uh, our communities our state and our country better this we dey speak to the indigenous people of nigeria not foreigners not strangers the indigenous people of nigeria when we go talk say nobody like us pass us May i know say nobody love me reach me na see wetin dey happen for afghanistan dem don go there don fight fight fight but wetin still end am <laughs> na the people hand na e dey because dem no take things serious wetin happen na now dey say a lot of people dey look for other countries to run to na our country na be this. na our hand e dey na our hand e dey so we need to make this country better for each and every one of us Ah, wetin i go take advise us this morning be that? okay so till next time we go come for this program i go tell una say make una stay safe stay happy rejoice enjoy yourself and of course protect your god given heritage No sell am if you be person wey dey sell before go ask for forgiveness and do the right Until next time, my name na Olayemi. I salute you.